Tolstooniin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wixataa gijjimaataatti galgala sa'aatii lama hodhakka haga sa'aatii sadiitti meetirabaandii kudhan sagalii digdamii lamaaf digdamii shan irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu haaradha kun ammaantan jalqaban. Babaroo Xoolee oolmaa galchumii sannagaya ansora halakee tardhitii roobi onkololeessii kudhanii saddeet bari ammoo kum lamaaf kudhanii torbaat qophii VOA afaan Oromootiin Waashingtan DC irra sanii dabarsuu jiru caqasuu jirtanii dhiyaadha jenne.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan mormiilee dhiyeenya kana geggeessaman irratti namoota ajjeessamaniif itti gaafatamoo kanneen ta'an kan adda baasu qorannaan akka geggeessamu embaasiin yuunaayitid isteets kan Itoophiyaa keessaa gaafatee jira. Matoota du'arraa keessaa tokko.
Barattooti yuunivarsiitii Jimmaa Damee Teekinooloojii akka yuunivarsiitiin isaanii barattoota yuunivarsiitii Jijjigaatti hin dachaan keessaa kuma tokko fudhatteetiin barsiisuu dandeettu gaafatanii akka yuunivarsiitiin dhibiilleen hojuma akkanaa taana ijoollee tan simatanii barsiisan gaafatan. Har'a Oromiyaa godina Shawaa kaabaatti uummatee aanaalee lamaatti hiriir ba'ee rakkoo himate. Gaafii tan irratti nam tokkotti lubbuu dhabe. Gaafii ittaanaan koomishineer poolisii Oromiyaa waan amma biyyattii keessa jirtu irratti gaafannee fi qophii haga gargaraa qabnu keessaa tokko oduun jalqabanna namo.
Mormiilee dhiheenya kana geggeessaman irratti namoota ajjeesamaniif itti gaafatamoo kanneen ta'an kan adda baasu qorannaan ifa ta'e geggeessamuun barbaachisaa ta'uusaa Itoophiyaatti embaasii yuunaayitid isteets ibsa baaseen hubachiisee jira. Mootummaan Itoophiyaa mirga lammiiwwan yaadoo fi bilisummaan ibsachuu akka eeyyamus ni jajjabeessinaa jechuudhaan addeesse ibsa embaasichi baase kun. Gabaasaa Iskindir Fireew Finfinneerraa argame jaallannetu dhiyeessa.
Ibsi embaasii har'a waaree booda baase kun dhiyeenya kana Oromiyaa bakka adda addaatti hiriira mormii gaggeeffamee fi miidhaa dhaqqabe ittiin ka'umsa godhatee jira. Hiriirri gaggeeffaman kana bakka lamatti qoode kan ilaale ibsi kun hiriirtonni karaa nagaan yaada isaanii kan itti ibsanii fi humnootiin nageenyaas akka isaan kana gaggeessaniif haala itti eegaman dinqisiifannaa jedheera. Gama kaaniin du'aa fi hookkara hordofe kan isa gaddisiise ta'uu ibsi kun hubachiisee jira. dubbii himaan embasii yuunaayitid isteets nikolaas barnat akka ibsanitti.
uummattoonni Itoophiyaa yaada isaanii walaba ta'anii akka ibsatanii fi carraa jiru ni jajjabeessina. Hiriirri nagaa akka gaggeeffamuuf yeroo itti heeyyamamee argine jirra. Kunis ta'uu qaba.
Du'a namootaa fi hokkara uumameef kanneen itti gaafatamoo ta'an adda ba'uu akka qaban kanarrattis qorannaan ifa ta'e gaggeeffamuu akka qabu dubbataniiru. Yaada isaanii kana mootummaa Itoophiyaaf ibsaa jiru yoo ta'e kan gaafataman Nikolaas Barnet.
Dhimmootii adda addaa irratti mootummaa Itoophiyaa waliin mariin goonu itti fufee jira. Sun immoo deemsa dimokiraatawaa dabalata. Uummanni yaada qabu walabatee ibsachuu kan jedhu mootummaanis akka dhaggeeffatu gochuunis keessa jira.
Walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa dhimmootii barbaachisoo ta'an irratti marii waliigalaa akka gaggeessaniif ni jajjabeessinaa jedhaniiru.
Filannoon pirezidaantummaa Keeniyaa irra deebi'ee geggeessamuudhaaf torban tokko yeroo hafee jiru kanatti miseensi koomishina filannoo biyyattii taayitaa gallakkisan. Kun immoo jeeqama siyaasaa duraanuu biyyattii hunkuraa jiru irratti rakkoo akka biraa dabale jedhamee jira. As magaalaa Niiwuyoork irraa har'a kan ibsa baasan Mrs. Rosaliin Akombe ibsa baasaniin filannoo onkoloodessa 26 geggeessamuuf eegamaa jiru kun wanna uummanni Keeniyaa abdatu ulaagaa ishee xiqqoollee kaguutuu hin dandeenye ta'uu hubachiisan kan yeroo ammaa wal mormisiisaa ta'e koomishinni filannoo Keeniyaa IEBC jedhamu wal mormii keessa isaatii fi doorsisa siyaasaa irratti geggeessamuun danqamee jiraachuu isaati kan isaan dubbatan miseensittiin koomishina filannoo har'a taayitaa gallakkisan koomishinichi filannoo rakkoo filannoo yeroo ammaa biyyattii mudatee jiruuf gumaachuu isaallee dubbatanii waahiloon isaanii rakkoo kana ifa baasanii akka dubbatan gootummaadhaan akka gad ba'anii ibsa kennanillee jajjabeessanii jiru. raadiyoo bbcf ibsa kennaniin doorsisa hedduu irra ga'erraa kan ka'e lubbuu isaaniif sodaachuurraa biyyatti gallakkisanii ba'uu isaaniillee hubachiisanii jiru miseensi koomishina filannoo keeniyaa kun. kana gaajirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti pirezidaantiin chaayinaa shii jiinping kan waggaa kudhanitti yeroo tokko geggeessamu kora biyyoolessaa paartii kooministii biyyattii irratti haasa'oo baniinsaa dhageessisaniin nokkortiileef carraaleen akka biyyattii fuulduraa eeggataa jiran kan isaan dubbatan bakka bu'oota paartichaa kuma lama ol greet hool yookaan immoo galma guddicha jedhamu keessatti wal ga'uun fuulduratti kan dubbatan pirezidaanti shiin chaayinaan bara sooshaalizimii haaraa akka amala isheetti geggeessamutti seenaa jirti jedhanii jijjiirama dinagdee gabaarratti hundaa'e daran akka biyyattii keessatti babal'isanillee dubbachanii jiru. Fuuldurri keenya ifaadha garuu nokkortiileen yookaan danqaaleen nu eeggatanis cimoodha jechuudhaan kan hoogganaan chaayinaa kun dubbatan. Waraanni Iraaq har'aa hidhaa yookaan immoo ittisa laga Mosul dabalee lafa dabalataa hedduu loltoota kurdii harkaa baafatee dhuunfachuusaa dubbata. Magaalaa Kirkukiif maddeen zayita boba'aa Iraaq gama kaabaatti argaman dhuunfachuudhaaf haleellaalee geggeessaa tureen kana irraantummaa kan argachuusaa dubbata. Waraanni Iraaq kun magaalaa Kirkuk keessatti amma nageenyi bu'ee jira jechuudhaanis dubbatee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammattan caqasaa jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Hiriir mormii biyyi keessatti itti jiranii fi gama nagaatiin lafti maan keessa akka jirtu irratti gaafii itti aanaa koomishineer poolisii Oromiyaa Jeneraal Dachaasaa Bitimaa gaafan arda fixan gara qophii jalanne san deebisa.
Liyyuu poolis kan jedhamu immoo jira gara bulchiisa naannoo Somaalee kan jiru liyyuu yookiin kan addaa. Wanti isa taasise maal?
Humna kana yeroo kanaan dura odeeffannoodhaan beeknutti naannoo Somaaliyaa keessa sochiin dhimma nageenyaa rakkoo waan qabuuf isaan keessatti dhaaba wanni allattee jedhu tokkoon walitti bu'iinsa waan tureef humna kana deeggarsa adda addaatiin mootummaan Somaaliyaa ijaaraa mootummaan Somaaliyaa inni ijaaru immoo raayyaan biyyaaf gargaarsa adda addaa gochaa fi ogummaa isaatii fi dandeettii isaa gara poolisii ogummaarraa gara loltummaatti kan deeggaramaa ture. Kanarraa ka'ee humni sun baay'een isaa adda humni naannoo gaadaan keessa jiru edda rukutameen booda humni kun deebi'ee akkuma loltuutti ijaaramee kan socho'aa jiru ta'uu isaati kan amma beeknuu fi ilaalaa jiruutiin qabnu Namoonni tokko tokko akka jedhanitti humni amma liyyuu poolis jenne kun bulchiisa naannoo Somaaleetu hin ta'in biyya Somaaliyaa dhaqee alitaada al-shabaab wajjin wal waraanaa ture kan deebi'eedhaa jedhu.
Dhimmoonni kun daangaa keenya gubbaarratti naa dhufanii al takka takka qotee bulaa keenya rukutanii fi lafa keenya naannoo keenya seenanii rukutan qotee bulaa keenyaa fi qaama nageenya naannoo keenyaatiin rukutaman inni arginu dookimentiin yookaan waraqaan eenyummeessaa kana mul'isu iddoo baay'eetti waan qabamee jiruu fi dhimmi kunillee akkaataa kana wanti yaadnuu fi ilaallu qabatamaa ta'uusaa waan dubbataa jiru jira.
jechuun isaan somaaliyaatti ce'anii wal waraanaa akka turan moo humnoonni alaa gara oromiyaatti dhufanii waraanaa akka jiran jechuu keessan.
humna addaa somaaliyaa Itoophiyaa keessa jiranii hidhatanii socho'an kun waraqaan eenyummeessaa isaanii gaafa dhufanii daangaa keenya gubbaarratti nama keenya ce'anii rukutanii fi rukutamanii ofii isaaniiti du'anii reeffa isaanii kiisa isaanii keessaa mattaawaqaawwan yookaan waraqaan eenyummaan na argamu Somaalee gamaa kan Itoophiyaa osoo hin taane Somaaleewwan biyya alaa waraqaa eenyummaa isaa akkasiitti harka isaaniitti argaa turre. Kanaaf humni kun kan wal mammakee fi bifa adda addaatiin kan ijaarame ta'uu isaati kan argaa jiru.
Kan Somaaleessa biyya keessaa wajjin jechuu keessan.
Eeyyee eeyyee.
Liyyuu poolis iddoo baay'eetti humnaan gargaaramee egaa amma immoo namoonni baay'een jiruuf jireenya irraa godaananiiru. Kan du'an jiru liyyuu poolisii suni kan poolisoota bulchiinsa naannoo adda addaarra akkas aangoo godhatee kana godhe attamitti namni dhaabsisu dhibee.
Uummanni keenya amma daangaa irratti iddoo rakkoon jiru jedhamu baay'een buqqee jira haa ta'u malee immoo humni liyyuu poolisii jettu kun daangaa irra toon taane caalaa isaayyuu walakkaa magaalota Oromoon duritti dhalatee guddate kan akka Jijjigaa Ogaaden naannoo jedhamu kana hundumarraa buqqisee akka baasu godhamee. Inni daangaa daangaa dhachuu dandeessa. Isa magaala keessaa immoo waan hon jedhee itti yaadamee dugda duubarraa gargaarsa addaa waan qabu wayiitti jennee tulaalla malee liyyuu poolisiin kunis cal jedhamee miti kan kana gochaa jiru. Kanaaf ergama diina adda addaa fudhatee kan kana raawwataa jiru.
Attamitti dhaabsisuun danda'ama?
Mootummaa federaalaadhaa bullaan nuti lachuuyyuu mootummaan dhimmi kana laallatuu fi caalaatti mootummaa lamaa walitti fiduu danda'u irratti dubbataa jira dhuma isaa kan waliin laalu ta'a.
Egaa walumaa gala kana dura waan ta'e beektu waggaa lama waggaa sadii asii biyya sana keessatti mormii ka'ee namoonni ajjeefamuu kaan hidhaa keessa jiraachuu namoonni yakka sana hojjetan hagaa har'aatti seeraan murtiin hin laatamne akka itti gaafatama kanarra jirtanitti walumaa gala waan ta'ee darbe sana attamitti ilaaltu.
Jeequmsa keessatti tarkaanfiin fudhatamaa turee fi waan kana dura raawwatamaa ture namootuma yeroo sana turanii fi haaluma nama sinaa sana tureef yoon dhiiseyyuu garuu akka nama tokkootti amma akka namatti gaafatummaatti qabutti kan kaasu kamtu seeraan tarkaanfiin fudhatame kamtu immoo humna yeroo sanaatiin ala taanaan fudhatame jedhee qaamni qoratu qorataa ture natti fakkaataa isaaniif dhiisee ammaaf garuu kan natti mul'atu dhimmoonni akkasii iddootti mul'ataa jiruu fi amma iddootti argaa jiru hanga dhumaatti dhimma jiru qabsoofnee mootummaan naannoos qaamni ilaallatuun hundumtuu karaa dhimma dhimma ilaallatuun qabsaa'ee. gara seeraatti namoota dhiiga ummataa akkaataan taaneen dhangalaase jennee laalla seeratti dhiyeessaadha jirra. Kaanis immoo isuma ammaa kana iddoo tokko tokkotti waliin dudubbataadha kan jiramu ta'uu isaati. Kanaaf seeraan ala lubbuun namaa tokko illee akka ba'uu hin qabne seerris hin ka'a. Kanaaf isaan akkasiirratti kan hojjetaa jiru ta'uu isaati amma.
Baay'een karaa marsariitii adda addaa akka barreessaa jiran akka dubbataa jiran. Poolisiin Oromiyaa yeroo ammaa akka isa duraa sana miti uummatatti madaqaa jira jijjiiramni kun attamitti argame?
Jijjiiramni kun waan addaa miti. Maaltu jira feetee waanuma heeraa fi seera biyya keenya irra jiru eksersaayisii akka Oromoon godhu akka biyyi kun godhu godhe poolisiin naannoo Oromiyaadha. Duris seerarra jira wanti kun. Seerarra jira seeruma sanatu akka inni hojiirra oolu godhamaa jira. Dur garuu hojiirra ooluu maaliif dhabame yerootti mootummaan naannoo keenyaa kun. bifa adda addaatiin ofii isaatiiyyuu akka mootummaatti otoo hin taane akkuma nama ergaa fudhateetti hojjetaa waan na tureef poolisiis dhiibbaan sunii fi rakkinni sun irra tureera seera sana kabajee kabachiisuu gubbaa irratti waan ta'eef har'a garuu sochii fi jijjiiramsa mootummaan naannoo keenyaa waan jiru hubatee hojjetaa jiru bukkee irratti poolisiin naannoo keenyaas immoo dhimma oromoodhaa dhimma isaati waan ta'eef seerri kun immoo dhimma biyyaati waan ta'eef seera kana qaba. Dirqama seeraas qaba dirqama seenaas qaba kanaaf kan hojjetaa jira poolisiin keenya ammaa kun. kutannoo fi tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoo kabachiisuun waan akka filannootti ilaallu otoo hin taane dirqama dhalootaa waan naqabnuuf dirqama seeraas waan naqabnuuf mirgi nama kamiyyuu karaa kamuu sarbamuu akka irra hin jiraanne mirga Oromoo sarbamuu akka hin jiraanne mirguma heeraaf seeraan kaane sun uummanni kun itti fayyadamu gochaadha jira yeroo ammaa kana malee waan addaa uumee miti. Garuu kana namoonni dugda duuba taa'anii Oromoo fakkaatanii waa'ee quuqama Oromoo fakkeessanii gara hin taanettii fi dhiiga Oromoo dhangalaasisuudhaaf warri tattaafataa jiru qaama Oromoo otoo hin taane qaamota biraatii fi diina Oromooti waan ta'eef Oromoon kana hubatee eenyu kana godha akkamitti immoo dhimma kana ofirraa dhaabna kan jedhu marii fi hubannoo guddaa fi bilchinaan ilaaloota irra jiraataa yeroo ammaa kana.
Jeneraal Dachaasaa Bitimaa deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaatu horii bulche.
Akas!
Tammatan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA qophii afaan Oromooti. Waan itti aanaa dabar godin Oromiyaa fuula hedduu keessatti dhiyoo tanallee hiriir ba'uu jiran fakkeenyaaf Yuunivarsiitii Adaamaa faalletti ijoolleen kalee hiriir baate Shawaa Kaabaa keessatti aanaalee akka Kuyyuu, Garba Gurraachaa, Aanaa Daagim, Hambisoo, Fichee, Wucaalee fi magaalaa Muqxuriilleetti hiriir ba'uu jiran dharrallee Shawaa Kaabaa keessatti ummati hiriir baay'eetiin rakkoo himatee tan irratti nama tokkotu lubbuu dhaba haa ta'u jennu Yuunivarsiitiin Jimmaalleen ijoolleen damee teknooloojii hiriir baate mee aanaa daagamiitiin jalqabna namitu jubeen achi dubbifta akkana jedha.
kalaalee aanaa daagam magaalaa hambisootu. Kaleessarraa eegalee mormiitu ture mormii hiriiruma jechuudha. Waa'ee obboleeyyan keenya barattoota yuunivarsiitii jijjigaa karra jijjigaa sumaalii irraa kan buqqaanii gara saniitti akkan deebin barattoonni keenya itti baratan kan jedhu tureeyyuu mirgi abbaa biyyummaa haa kabajamu kan jedhu ture kan falmattoonni haqa isaanii sun mormitoonni mirga abbaa biyyummaa kan akka baqqalaa garbaa faa kan akka raraa guddinaa faa mana hidhaatiin waa ka'uu jedhanii turanii jechuudha gaafa hidhaadannoo akkanaa faa dhageessanii turanii jechuudha lammata immoo immoo deebi'anii ba'anii turanii jechuudha eeleen jechuudha yeroo ba'an sanatti haama qeerroowwan keessa dhaabbatanii faa dhagaa darbatan konkolaataa yeroo darbatan sanatti agaaziin dhufee tolee mucaa tokkicha rasaa sarrutu teessu.
Eenyu kan dhagaa darbatu?
Hin beekamne jira. Garuma keessa dhaabbatanii darbatanii jira. Warri darbate sun warri konkolaataa fuuldura goreefaa jedhu sun yeroo sanatti hin baqatanii jiru. Eessa akka isaan deeman hin beekamne jira. Konkolaataa naannoo adeeman hin beekne jira. Qeerroon agaazii sun maalitti biffannaan nima gargar bibitti naa waan ta'eef addallee hin baasne jira yeroo sana.
Eenyutti darbatame dhagaan sun?
Gara konkolaataa fi agaaziiwwan konkolaataa irra jiru jechuudha. Humnoonni federaalaa fuuldura irra turanii jechuudha. Karaa irraa gadi dhiqanii turanii jechuudha. Ijoollee irraa jechuudha yeroo sanatti. Qeerroowwan kanarra uummata hiriira ba'e kanarra jechuudha. Konkolaataan immoo gara magaalaa garba gurraacha jechuun gara naannoo Amaaraatti gara Finfinneetti ol deemu jira jechuudha. Isarratti jiru tokkoffaa dhagaa darbatanii jechuudha.
San booda maaltu ta'e?
Booda erga gaazii tokkotti rukutame booda rukutamee galanii jechuudha. Gaazii sun maa darbachuu galanii na booda immoo mucaa tokkicha jechuudha rasaa sana rukutan. Miila isaati kan rukutame jechuudha. Amma hospitaala fiicheera magaala fiichee jira hospitaala magaala fiichee gargaara.
Poolisiin Oromiyaa hiriirtota sana yookaan isin duukaan turre?
Turaniiru yeroo sanatti poolisiin Oromiyaa dhaabbataniitu turanii sanaaf hoomaan jenne bittinnaa illee galaallee jedhanii turanii. Isaa poolisoonni achi dhaabbatanii erga sana ammoo ajajaan poolisii fi xaana isaanii poolisoonni akka gara manaatti deebi'an taasisanii gara manaatti deebi'anii baanillee ijoollee kanaa fi tasgabbii koonennaan hin dhoowwan jechuudha amma ammaatti dhoowwaniirani. Muka turri aduu hojjaa duraati hiriirri kan jalqabame. Kaleessas ittuma fufee ture aduu hojjaa duraa sanis akkasuma hiriirri guyyaa guutuu ture. Kaleessa gara sa'aatii boodaa warri federaalaa fi makalakayaan dhufe mucaa tokko ajjeesan. Mucichi kun hin du'e lammataatis mana yaalaa jira.
Eenyu jedhama kan du'e kun mucaan?
Kan du'e Dajanee Makonnin jedhama. Ee dargaggoo waggaa kudha ja'a.
Hiriirawwan gidduu kana geggeeffamaa turan baay'een isaanii uummatni nagaadhumaan ba'ee galadha kan namoonni jechaa jiran. Inni muka xurrii kun maaliifitu humnoonni itti bobba'anii nama rukutan?
ee amma aduu hojjaa dura nagumaa ture ganama calqabee hiriirri gaggeeffame nagaa ture poolisiin oromiyaatis jira ture nagumaan hiriirri gaggeeffamaa ture gaafa lammaffoo kaleessa jechuudha dabracigee kan jedhamu jira achirraa uummanni aanaa biraatiin dabracigeen kun walirraa kiiloomeetira kudhan fagaata achi dhufan achiis immoo yoo namoonni dhufanii magaala kanatti warra magaala kana jiru wajjin walitti makamanii hiriirri gaggeeffamaa ture. Saniin booda makkalaakayaanis jira ture ganamumaan dhufan warri makkalaakaa oraalii tokko guutaniiti ta'aa booda immoo yoo federaalli dhufe poolisiin federaalaa saniin booda dhukaasa bananii.
Maaliif kan isaan dhukaasa banan poolisiin Oromiyaa achi hin turre?
Isaan walitti bu'anii turanii eessaa dhuftan eenyutu si waame nuti humna keenya ol hin taane maaliif dhuftanii jedhanii isaan walitti bu'anii.
Amma magaalaan muka xurrii haalli isaa maal fakkaata?
Amma tasgabbaa'ee jira awwaala awwaallee hoggaa deebinu warra awwaala deebi'an karumarratti jilbiifachiisanii jilbiibbiidhaan daandiirra oofaa turan. Awwaala hoggaa deebi'an hiriira akka hin goonedha. hiriira akka hin goonee fi kan bittinsaatuma jiran namni akka walitti gurmaa'eetu hiriira akka hin gooneef sagalee isaa akka hin dhageessisneef akkuma namni walitti dhufu waan hin barbaanneef akkas godhan namoonni halaaluma ilaalanii kun dheessanii karaarra faa baqatanii gara biraatiin jooraa galu karaa mana isaanii. Anuu amma akkasitti karaarraa gorreet daandii biraatiin magaala ala baanee too zorree too galle isaan baqannee ture.
Sanaa kennitaniif galatooma.
Eshi galatameeti.
gama kaaniin barattoonni yuunivarsiitii jimmaa damee teeknooloojii mooraa kittoo furdisaa har'a hiriira ba'anii rakkoo himatan barataa galaasaa anoosee akkas jedhee waan hiriira sana sooraattime.
barattoota oromoo taanee saba amaaraa warra hiriyaa keenyaa wajjin barattoota keenyaa jijjigaa yuunivarsiitiitti rakkoo fi daraaraan iddoon irra gahaa jiru san achirraa ari'amanii achi deebi'uu dadhaban akka mooraa keenyatti nu dhufan mooraa yuunivarsiitii biraallee akka hiramanii fi jimmaa yuunivarsiitiin immoo aantummaa saba isaatiif qabu mirkaneessuudhaaf barataa kuma tokko akka nu fudhatu barsiisaaf barataa jijjigaa yuunivarsiitii biraallee akka nu fudhatu gaafanne yoo bakkaaf siree ciisichaa waan nyaataa fi baajata hin qabnu jettanillee kan keenyaan nutuun simannaa jennee mirgi nuti gaafachaa jirru mirga eenyummaatii nu lammiin keenyaan gan baranne nuti hin barannu yoo siree ta'e wajji ciisnaa yoo isaan ga'uu dide lafa ciifnaa yoo nyaata ta'e waliif irraa duruu oromoon wallaalaan qabu duruu oromoon arjaa malee doqnaan qabu jenne.
Eenyutti himattan?
Mooratti himannee mooraan qaamni dhimmi ilaallatu maanajimentiin akka dhufee nu dubbisu goone achirraa Dooktar Taammanee addunyaa itti gaafatamaa mooraa kanaatti ji'aayitiidha. Saayintifik daayirektarii jechuudha.
Maal isaaniin jedhara inni?
Reenulleen akka mooraa keenyaatti maal akka goonuu qabnu mari'achuu turre murtii irra gaanee isin dhageessifnaa jee waada nu galee murtichaaf immoo nuti beellama kibxata sa'aatii afuritti bakkuma sanii walgeenyee akka murteessaa dhageeffannu itti himnetti adda baane.
Ijoolleen hiriir baattuun nama hedduu jedhanii eessa waddanii baatan fakkeenyaaf.
Nama baay'ina namaarraa karaa deemu jira. Bakka kilinika iddoon jaamu jira bakka seentarii moorichaa ta'e achi duratti ijoolleen hanga tokko walitti dhufnee achirraa eegalamee san booda namuu iddoo nyaataarraa dallaa yaalaas galaa namni baay'achaa dhufee adiministireeshinii yoo bakka reejistaraal jaamu jira bakka warri bulchiinsaa galan achi geenyee achirraan naannofnee gama duubaarrillaan. deebinee iddichumatti ammas isaanis makiinaadhaan dhufanii achi dhaabbatanii nu eegaa turanii achumatti dubbisne.
Dhiyoo sanallee hiriirri ba'uu jirta ammoo.
Amma dhimmi barnootaa eegalamee jira sagantaan bahee barumsa eegalee jira. Isaaniifuu ijoollee teenya achirraa jijjigaa yuunivarsiitii raariyaman san jimmaa yuunivarsiitiin fudhatee akka fidu eega gaafanne yoo haya jaan amma fiduu qabaatanii hanga isaan dhufanitti nuti barumsa waan jaamu eegallu. Bikoos sababiin isaa isaan dura chaaptarii lamaa sadii erga barannee kaane ji'a booda yoo dhufan isaan aareetti duduba deebi waan ta'eef isaan duran barannu gaafillee yeroo gaafan akkasumatti gaafan.
Damee teknooloojii qofa moo isaan yuunivarsiitii guddoo keessaa iyyuu gaafi akka kanaa jira.
Ganamaan kana akka ture damee teknooloojii qofa kaleessaaf kaleessa dura guyyaa sadii jala damee guddoonis gaafachuu turan.
Warri maan gaafate?
Dhimma barataa jijjigaa yuunivarsiitii barsiisotaaf barattoota kun mootummaan federaalaaf mootummaan naannoo Oromiyaas dhimma xiyyeeffannaa dhimma saniif akka kennu maqaa barattoota Jimmaa yuunivarsiitii gaafannaa jiran darillee.
guyyaa kaleessaa immoo godina buunoo beddellee magaalaa beddellee keessatti hiriira geggeeffame irratti humnoonni federaalaa gaazii mimmaan suriirtoota irratti biifuudhaan uummata rifaasa san jechuun jiraattonni naaf ibsanii turan.
kaleessa gaafa torbaa hiriira nagaa uummanni karaa nagaatiin haala yeroo irratti kan hundaa'e hiriira nagaa ba'ee ture lakkoofsaan ammana haalan jedhame kuma dhibba shanii hanga kuma dhibba sadeetiitti kan tilmaamamudha kan hiriira kana irratti argame hiriira sana keessatti immoo haala yerootiin kan wal qabate wayyaaneen nu bulchuu akka hin dandeenye yeroo baay'ee bu'aa waggoota digdamii ja'a dhabamuu bulchiisa gaarii musinnaa wantoota adda addaa kana kaasanii keessumattuu immoo amabaa harargeetti saba keenya irratti waan amma raawwatamaa jiru kanaan kan wal qabate irratti barattoota dargaggoota jaarsolii komii guddaa kaasuudhaan hiriira guddaadha kan gaggeeffame kaleessa oromiyaan poolisii dhugaadha tasgabbeessuu malee tarkaanfiin fudhate hin turre maatii afur booddee ammas kallattii afuriin walitti dhufanii hiriira guddaatu ture egaa haala hin beekamneen koromisa dhimmeessaan oromiyaa boombii sachiis boombiidha kana darbachuudhaan warreen hiriira baan baay'ee rifaasisee inni kun naqeet dargaggoota kana warra hiriirabaan kana dallansuu keessa galchee sana booddee dhukaasa gara samaa'itti ol qabanii federaal poolisii warra jedhaman dhukaasa jalqabanii egaa qabatamaadhaan akkana jechuun baay'eessu uummanni baay'ina waan qabuuf addaan baasuu ture rakkisaa namoonni sadan tokko akka madaaniidha. Isarraa kana egaa haaluma inni itti jijjiirame hin beekamu yemma sabaaf sablammootattu magaalattii keessa jiraatu hiriira kun isaaf baay'ee sodaachisaadha. Namni nama tuqees hin jiru sodaadhuma kanaan qabeenya gaheessa warra qabantu jiru. sodaanneerra kan jedhamu tarii gabaasni jira akka jedhamu tokko jira kanarraan humni adda akka argamu godhan ta'amutu jira.
haala beddellee keessatti uumameef walumaa gala naannolee oromiyaa keessatti mormiiwwan geggeeffamaa jiru ilaalchisuudhaan itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii biiroo bulchiinsaaf nageenya mootummaa oromiyaa obbo Baayisaa Akkumaatti bilbiluun haasofsiiseen ture.
dhugaadha hiriirri iddoowwan adda addaatti magaalotaa fi aanaalee naannoo keenyaa adda addaa keessatti gaggeeffamaatii kan ture. hiriira nagaa jedhame kana gidduutti ammoo rakkooleen tokko tokko darbee darbee magaalaa baddallee qofa osoo hin ta'in iddoowwan birattis uumamaa akka ture beekna. Waliigala yeroo ammaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa caasaan nageenyaa Oromiyaa gaaffii uummata Oromoo akkasumas komiiwwan uummata Oromoo fi fedhii faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaaf uummata wajjiniin dargaggoota wajjiniin dhaaba dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromoo naannicha gaggeessuu dabalatee wal ta'iinsaan deebii uummata kennuudhaaf sosochii cimaa fi qabsoo cimaa keessa akka jiru ni beekama. Qabsoo fi sosochii cimaa kan ammoo uummanni illee waliigala deeggaree harka wal keessa godhatee akka socho'aa jirus qabatamaadhaan beekamaadha. Haa ta'uuti garuu sosochii kana gufachiisuudhaaf humnoonni qabatamaadhaan irra gahamee fi qorannoorra jiran humnoonni fedhii maxxantummaa isaanii sosochii uummataaf mootummaa akkasumas dhaabatiin jalaa dhaabbachuudhaaf edeedarra ga'e kana itti gufsiifachuudhaaf jecha dargaggoota keenya naannoo tokko tokkotti naannoo yeroon jedhu magaalotaa fi aanaalee tokko tokko keessatti gara okoraatti akka deemu taasisuu irratti kan argamani humnootni siin jedhu kun yeroo ammaa kana kan humna nageenyaa naannoo oromiyaa jala jiran jiru qabatamaadhaani inni kun gaafa xumurame qorannaan isaa xumurame eenyummaan isaanii sosochiin isaan gaggeessaa turanii fi akkamitti dargaggeessa oromoo fi uummata oromoo gara okoraa fi walitti bu'iinsaatti akka deemu akka taasisan ifatti kan ibsinu ta'a. kan magaalaa Baddallees yoo ta'e kanaan adda miti hiriira nagaa sagalee ofii morfii ofii biyya kana keessatti dhageessifachuun mirga garummoo hiriirri nagaa amma jedhamee tokko gaggeeffamu kun qaama waamee fi qaama itti gaafatamummaa fudhatu kan hin qabne qabsoo uummanni oromoo karaa nagaatiin yeroo ammaa gaggeessuudhaaf sosocho'aa jiru waliin tasuma kan hin deemne inumayyuu guddina biyya kanaa fi guddina naannoo keenyaa tokkummaa uummata keenyaa tokkummaa sabaa fi sablammoota biyya kanaa mirkaneessuudhaaf sosochii uummanni oromoo fi mootummaan naannoo oromiyaa hooggansi haaromsa gadi fagootiin amma kutannoodhaan fuulduratti ba'ee fedhi faayidaa uummata oromoo mirkaneessuudhaaf socho'u kan dhaabuudhaaf duubatti deebisuudhaaf yoo ta'e gaditti fedhiis faayidaas uummata oromoos galmaan kan ga'u miti jechuudha.
Gidduutti sin dhaabu dhiifama naa godha obbo Baay'isa gidduutti sin dhaabu mormii kana yookaanis immoo hiriira nagaa kana gara hokkaraatti akka oofamu godhe sinnaan jettan kun maal mee?
Hiriira nagaa kana gara hokkaraatti akka oofamu kan taasisu yaa'u hiriira nagaa karaa nagaatiin kan gaggeeffamu hawaasni nagaan bahee nagaan akka galu akka waliin jiraatu waliin jireenyi isaa akka hin gufanne kan taasisuu fi fedhii ofii yookiin yaada ofii yookiin gaaffii ofii dhiyeessifatanii deebi'uudha. Isuma kanaafis yoo ta'e seeraa fi heera biyya kanaa keessatti abbaa qabaachuutu irra jiraata. Hiriirri kun abbaan qabu haa ta'uti garuu immoo qaamni nageenyaa Oromiyaadha. Humni nageenyaa poolisiin Oromiyaadha. Sosochii gaggeeffamu kana harka duwwaa karaa nagaatiin ilaalaa fi nagaa uummataati kan tiksaa ture. yaa ta'uti bakka bakkatti dhagaa walitti darbachuun qabeenyaa fi lubbuu namaarratti miidhaan akka ga'u fedhiidhuma humnoota sila siin jedhee isaan giddu galeessa godhatanii sosochii isaan taasisaniin badiin tokko tokko uumameera magaalaa baddallee irrattis yoo ta'e poolisiin keenya miidhameera miidhaan walitti bu'iinsi nuuf nuyi numa walitti buusuudhaaf godhamu kana tasgabbeessuudhaaf ofirraa ittisuudhaaf yookiin karaa nagaatiin waan deemamuu qabu kana kan okkoratti garagalee bittinsuudhaaf poolisiin gaazii haa ta'u dhimmoota tokko tokko ogummaa ofiitiin kan fudhatu hin jira. Inni kun sadarkaa kanarra ga'uu kan hin qabnee fi ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaatiinis akkasumas qaama nageenyaa poolisii Oromiyaatiinis akkasumas fedhii uummataatis akka hin taane ifatti beekamu irra jiraataa jechuudha.
Jiraattonni naannaa sana jiran keessumaa gaa iddoo adda addaatti hookarrii hangi tokko kaka'eera naan jettu sin garuu kan beddelleeti har'a kan inni irratti fuulleeffanne maaliif naannaa sanaan jiraattota dubbise sababa ta'eefan kan dhakaan darbamee fi sababa gaaziin imimmaansu hiriirtota irratti biifamee fi naan jedhu inni kun dhuguma.
kuni kan magaalaa Baddallees dabalatee akkuma sila siin jedha bakkeewwan adda addaatis kan taasifame poolisiin Oromiyaa gaachana uummata Oromooti. Poolisiin Oromiyaa tika nageenya uummata Oromoo ta'uusaa bara kana keessa qabatamaadhaan mirkaneessaa kan dhufee fi kan uummannis mirkaneessee fi tasuma tasuma hiriira nagaa fi sosochii nagaa uummata Oromoo irratti poolisiin Oromiyaa kanan godhu ejjennoo akkasiitis hin qabu. Garuu immoo humnoonni keessaa salaas karaa kanaan ijaaramanii qabsoo karaa nagaa fi guddina misoomaa uummata Oromoo gufachiisuudhaaf humnoonni deeman kun gidduu galanii wanni kun akka uumamu walitti bu'iinsi dhakaa darbannaan warreebuun qabeenyi baduun kanaaf kan kana fakkaatan akka uumamu humnoonni godhan kun bakkee adda addaatti qabatamaadhaan to'annoo poolisii Oromiyaa jala oolaniiru akkuma isiin jedhe fuulduratti qulqullaa'ee kan ibsamu ta'a. Magaalaa Baddallees kanumarraa kan ka'e malee poolisiin Oromiyaa fedhii uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhachuus hin qabu ejjennoo akkasiitis hin qabu ka'umsi isaatis poolisiin tarkaanfii sana erga fudhatee booda gabaasa jedhu hin qabnu jechuudha.
poolisii oromiyaa irraa ammayyuu akka isaan natti himanitti komee hin qabnu poolisiin oromiyaa nagaadhumaanitu nageenya uummataa eegsisaa turedha akkuma isin jettan isarratti walii galuu kan kana godhe kora bittinneessaa oromiyaatii jedhu korri bittinneessaa immoo hojiinsaa adda tokko nagaa eegsisee kaammaaf tarkaanfii fudhata.
poolisiin oromiyaa yaa korri bittinneessaa oromiyaa kan jedhamu humni xixiqqaan poolisiidhuma oromiyaa jala jiru magaalota adda addaa keessa kan jiru akka ta'e beekamaadha garuu korri bittinneessaan kun akkuma kanaan duras argaa turtanii fi ammas qabatamaadhaan argaa turu poolisii oromiyaatiin addummaa hin qabu ejjennoos addaas hin qabu tokko ta'anii uummata tiksaa kan turanii fi nagaa eegsisaa kan turanidha. Ammas ejjannoon isaanii fi sosochiin keessa jiran isuma.
Qophiin teenya har'a tanuma nagaan nu bulaamsa kan afaan amaaraatti taana.